murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu uyu munsi turavuga ku matora mu rwanda amatora akomeje kwitegurwa ashigaje iminsi ibiri gusa ikaze mwese rero muri iki kiganiro murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbaha ikaze mwese abo turi kumwe nk'uko nabibabwiye dutangira uyu munsi turavuga ku matora turakomeza kuvuga ku matora ya perezida mu rwanda umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana gasamagera werarisi ni umuvugizi w'ishyaka fpr inkotanyi iri ku butegetsi mu rwanda turaza rero kubaha umwanya muganire cyane cyane abari hanze y'u rwanda mwamwifuza kumenya aho ibikorwa byo kwiyamamaza bigeze n'uko birimo kugenda abari mu rwanda namwe mushobora kuza kuduhamagara mukamwunganira cyangwa se mukabaza muduhe telefoni zanyu tuze kubahamagara iyacu ni magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mushobora rero no kuza kutwohereza kuri facebook cyangwa se kuri whatsapp kuri iyo nomero inomero zanyu tukaza kubahamagara umutumirwa wacu turacyarimo kumushakisha kuri telefoni ashobora kuba akiri mu bikorwa byo kwiyamamaza byo kwamamaza umukandida wa fpr ubwo mu kanya nitumubona turababwira nkaba rero nagira ngo mbibutse ko abakandida batatu bakomeje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu rwanda kuva ku wa gatanu tariki cumi n'enye y'ukwezi kwa karindwi abo bakandida ni perezida paul kagame w'ishyaka riri ku butegetsi fpr inkotanyi abandi bakandida ni frank habineza uhagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije na philippe mpayimana umukandida wigenga hasigaye rero iminsi ibiri ngo kwiyamamaza birangire kuko itora rizaba ku itariki ya gatatu y'uku kwezi gutaha kwa munani n'ejo abari mu rwanda rero bazatora bo kuwa kane ijwi ry'amerika ryahaye ijambo abantu batandukanye ku byerekeye aya matora ryavuganye n'abandi bakandida n'abakandida batemerewe kwiyamamaza n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ryavuganye kandi na babiri mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo kwiyamamaza uyu munsi nk'uko nari mbibabwiye twatumiye umuvugizi w'ishyaka fpr inkotanyi iri ku butegetsi ni bwana gasamagera werarisi mu kanya rero ubwo nitumubona turaza kumuha ijambo abaganirire ababwireho ibikorwa byo kwiyamamaza bigeze ubwo turaza kubaha umwanya rero mubanze mugire n'icyo muvuga ariko mu kanya reka mbanze ijambo umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika wifuza kugira icyo avuga musabye imana turi kumwe
turi kumwe turi kumwe ye urahagana hehe
ndi mu burasirazuba bw'u rwanda hitwa kirehe ikirehe mwifashe mutese
eee kirehe turi aho akazuba ni kimwe mu bihe bindi mu rwanda tuba dufite impeshyi
nuko nuko mugeze wese ibikorwa byo kwiyamamaza kwamamaza umukandida abakandida banyu abo mushyigikiye mubigeze he
bo ibikorwa byo kwiyamamaza biragenda bigana ku musozo biragenda neza nta muvundo hirya no hino mu gihugu barimo bariyamamaza mu gace kacu cyane cyane urabona ko rwose ni ibikorwa bikorana umutuzo abantu barabikora ibyishimo biri hejuru ukabona rwose birashimishije ndetse ukabona ko buri wese buri ruhande rubona rwiteguye intsinzi
buri ruhande rurimo kwiyamamaza rwiteguye intsinzi
ewe uri ruhande pe urabona nyine tuvuge urabona dufite abakandida ni batatu Mm, harimo umukandida wa rpf inkotanyi Mm.
Paul Kagame, hakabamo umukandida wigenga philippe mpayimana hakabamo na n'umukandida uhagarariye uhagarariye green party mm, dr habineza mm, Eh, urabona baraza baka- bakavuga imigabo n'imigambi yabo ariko mu buryo bw'umwihariko ukabona nyine hariho impande zimwe zikomeye mhm, eh, nk'urugero nk'uwo nko ku ruhande rw'umukandida wa rpf inkotanyi mm, abaturage baba ari benshi cyane mhm, baba ari benshi cyane bavuga bati dore ibikorwa yakoze kandi koko iyo utembereye mu gihugu nawe urabibona mhm, bakavuga bati dore ishyaka ryacu ryakoze ibi ryakoze ibi abaturage rwose bakitabira ari benshi mu mutu- mu mutuzo ntawe uhutazwa ntawe uhutazwa nuko nibyo ni byiza none iyo urebye se ura- urabona bagaragaza aho bahagaze ba- mu mukandida bazatora baraza bakumva abakandida bose hari eh, icyo wumva ba- bagenda bavuga nk'uwo bazatora
yego birumvikana Mm, ntibabura kugaragaza ibyiyumvo byabo abaturage mm, abaturage niba bavuye ku- kumva ibitekerezo by'uyu nguyu cyane cyane ko baba banabizere gahe ese wowe eh, nko mu gace dutuye ubona bakavuga bati ariko rps iyi ngiyi yadukoreye ibi dore Mhm.
imihanda dore amashanyarazi mhm, eh, dore amashuri uburezi kuri bose dore ikibazo cyari gikomeye cyane cyane cy'impunzi dore ikibazo cy'impunzi gisa naho cyakemutse abanyarwanda bari hanze y'igihugu baratahutse kandi ntibabatoranya ntibagira bate ni uku bakavuga bati twe tuza- ukumva uruhande runini bati twe tuzatora paul kagame mm. ariko hari abaki- Urabona nabo hari hirya abakiri ukajya hanze hari kumva- impunzi zikiri hanze
bati nari mvuze ntihari ariko ntiharacyari impunzi hanze
eee impunzi zo zirahari nk'ibyo byose Mm, ko hari ubwo wumva umuntu avugiye kuri radiyo ati jya ndi impunzi wenda muri zambia undi ati ndi mu bubirigi ukumva barabivuze ariko nanone ntibibagirwe ko hari hari na na- n'igihe cyo gukuraho isoko y'ubuhunzi kandi bahora bakangurira kugaruka mm, biri hafi biragaragara biragaragara byanze bikunze barahari barahari ntabwo twavuga ko badahari Mm.
kuko iyo urabumva ku maradiyo hari baba barahunze byaba mu bihe bya jenoside ndetse na nyuma yaho cyane za mu myaka ya za bibiri na gatanu na bibiri na rimwe gutyo Mm, ukabona bahunze ariko mm.
bakeya bashoboka none se Mm.
musabye imana eh, u- iyo u- abo bakandida ubona barimo kwiyamamaza aba- tuvuge nk'abakandida bati bigenga bariya bandi mashyaka uravuga uti fpr biragaragara ibyo yakoze abandi bakandida Mm.
urabona hari ikintu barimo bazana bakavuga bati hari akarusho natwe two- dushobora kuzana tukarenza ku byagaragaye urabona abaturage babyakira gute
bo iyo ubibona duhereye kwa- ku ku migabo n'imigambi y'abo bakandida bandi ubwo tu- turetse umukandida wa rps inkotanyi turamuretse turebe noneho ibyo abandi baba bavuga dukurikirana umunsi ku munsi A- akenshi usanga acunga ngira ngo ahantu ha- yakabaye agaragaza nk'aho hari wikinesi cyangwa se imbaraga nkeya rps ifite ariko mu by'ukuri biba bitari nabyo ukumva aravuze ati ngewe ati nzagabanya imisoro Mhm.
Eh, agasobanurira abaturage ati ngewe imisoro ni myinshi mu gihugu ati nzayigabanya abaturage ariko nabo bamwe mu rundi ruhande bakavuga ati ese nugabanya iyi misoro ese imihanda tuzayibona dute ese aya mashuri tuzayabona dute Mhm.
Eh, ibitekerezo byabo mbese bi- u- u- nabo bakabigaragaza bakabitanga, Mm.
barabitanga ariko Mm.
abaturage nabo bamaze kujijuka abaturage bo mu rwanda bamaze kujijuka Mhm.
ibyo niko mbibona baba bazi uruhande ibyo ari byo byose nibwo wabare- wabareshya ukavuga uti ibyo nzabakorera kino ariko baba bareba ubushobozi ese ubushobozi uzabukurahe ese ntugabanya iyo misoro koko eh, ukanayikuraho yemwe nk'uko bamwe mu bakandida babivuga ese abaturage ba- iyi mihanda izubakwa n'iki aya mavuriro azubakwa n'iki Mhm.
Eh, ikindi ukabona ukabona nk'u- wenda nk'indi ngingo ukumva aravuze ati ngewe ati nzabaha inka Mhm.
abaturage batetse uraduha inka ko ko kagame yaduhaye gahunda ya gira inka batetse ubwo uzaba uje kuyunganira uzaba uje kuyinoza Mhm.
ndetse ukabona zi- abaturage Mm.
icyo ngicyo gusa icyo natanga navuga ni uko mu rwanda eh, ibi bintu byo ku- byo kureka abakandida bakiyamamaza Mhm.
bagatanga ibitekerezo hirya no hino byatumye abaturage bafunguka Mhm.
bafunguka babasha ku- gutega amatwi abantu bakumva aho bagana bakanamubaza n'ibibazo Mm. Eh, ur- urakoze cyane rwose ubwo ubu muvugizi umuvugizi w'ishyaka fpr inkotanyi ubwo naboneka mu kanya nawe araza kutubwira aho bigeze musabye imana ndagushimiye cyane udusuhurize abanyakirehe
yego yego turabasuhuza cyane ni abaturage bari aho batuje bishimye izuba ni ryinshi urakoze ubwo ukomeze ugire umugoroba mwiza twakire na emanuweli emanuweli uranyumva
ndakumve jeni urahagana hehe wowe i kigali mu rwanda i kigali mwe mwiriwe mute
i kigali birashyushye birashyushye gute
twiteguye umukandida wacu wa rps inkotanyi wowe wamaze guhitamo deje
nahisemo kera rwose nta n'ibindi byagushishikaza none se ubwo ntiwigeze ujya kumva abandi bakandida ngo wumve niba hari gashya bazanye
reka da rwose ntabwo najyayo kubera iki
namaze guhitamo ubwo ngiye bashobora kunkura muri mudu oya twese bayigukuramo gute kandi ariko wakumva byibura uyu muvandimwe musabye imana yatubwiraga ko abaturage babaza ibibazo nawe ushobora kugenda ukabaza ibibazo ukarushaho gusobanukirwa
barabibaza ariko usanga nta ngufu n'ubundi bifite kandi uba utagiyeyo barimo kwiyamamaza bose usanga barimo gushingira ku byagezweho nta kintu gifite ingufu bavuga none ko uba utagiye bibwirwa n'icyamanwe byumva kuri radiyo
wumva rero wowe kujyayo wumva byagutesha umwanya
nasi ijwi ryanjye nzariha uyafite n'ubundi
ni iki umushimira
ndamushimira ibyo yatugejejeho uragera muri kigali ugasanga ibintu byose byarahindutse umunsi ku munsi ngira ngo n'abanyamakuru banyu bakora inaha barabibereka ku mafoto cyangwa ku mavidewo babohereje
uravuga muri kigali ahandi se
no mu byaro hose nta cyaro kikibaho
hose ni umujyi hose usanga ari umujyi
ku bwawe si ubwo icyo wavuga ni iki muri rusange kuri aya matora
ikintu navuga mbona birashyushye mbese ni ubukwe
ni ubukwe ni ubukwe ni ubukwe ubu ngubu ejo bundi tuzaba turi mu muhuro
uravuga kwa kangahe
ndavuga kuwa kane
ubwo none se abandi bajya kumva abandi bakandida nubwo baba barahisemo cyangwa se batari bahitamo bagikeneye gusobanukirwa bo ubavugaho iki
ndabashimira nkanashimira n'abandi bakandida bari kwiyamamaza kuko ibyo bavuga byose ni ibyubaka igihugu ndabashimira cyane mbese baravuga ibintu byiza mbese nta kavuyo nta ki niyo mpamvu umuntu avuga ko hari ibintu bishyushye muri kigali aho turi bishyushye ubu se witeguye gute wowe hari abadamu twavuganye mu kiganiro bushize batubwira ko bishyushye nabo kandi byari bikiri mu ntangiriro zo kwiyamamaza batubwira ko rwose imikenyero ingori byose bitunganye nawe ishati wayiteye cyangwa uzambara ikositimu uwo munsi imyenda tuzambara umunsi irateguye kagame wacu ari aho umva ari ikindi kintu mutari muzi kubera ibyishimo tuba dufite tujya kwamamaza tukarira nk'impinja nibyo abantu b'abagabo neza biraturenga egoko amarira araza kubera ibyishimo kubera ibyishimo munsi iyo ziraza amarira akaza
bose ari abana ari abantu bakuru ari abagore ari abagabo
aho kagame ari sinzi uko namuvuga
sawa ndagushimiye cyane rero manweri
mukomere aho ngaho i kigali
natwe turabakunda twakire na latifa latifa uranyumva
yego ndabumva urahagana hehe
ngewe ndi rusizi rusizi mwe mumeze mute
tumeze neza ibintu nta kibazo
ndagushimiye cyane kuba kandi uduhamagariye aho ngaho rusizi nta bakobwa cyangwa abadamu bakunze guhamagara cyane rwose ndabigushimiye by'umwihariko wowe wakurikiye se abakandida wagiye mu bikorwa byo kwamamaza abakandida
nagiyeyo mu bikorwa byose aho byabereye hano nyine mu karere kacu ka rusizi
bamwe barimo baravuga ngo ni nk'ubukwe mwebweho bimeze gute
yewe twebwe ahubwo birarenze n'ubukwe twebwe amatora turayiteguye noneho kwamamazaho byari ibirenze
nk'umuntu utari uhari se nk'abakurikira ijwi rya amerika batari bahari icyo wababwira ku karusho wababwira ku aho ngaho rusizi ni akahe
rusizi nyine byagenze neza cyane habanje kuza umukandida wigenga uriya uriya frank frank habineza
frank habineza nyine araza araza ajya ahantu yamamariza hafi y'isoko aho rituriye ariko nyine yabonye abayoboke atubwira imisoro n'imigambi ejo bundi rero kuri makumyabiri n'umunani nibwo nyakubahwa perezida wa repubulika yazaga akaza nawe akadususurutsa nyine ibintu byagenze neza
ubwo rero urumva byose byagenze neza murabyishimiye muriteguye nawe ubwo umukenyero wawe warawuteguye
cyane twarabiteguye ubu ngubu ejo nako mu gitondo tuba twajya gukora amasuku ku makipe y'amatora
mwari mwagiye gukora iki
twagiye gukora amasuku ku makipe y'amatora
ubu hose ni tayari
hameze neza nyine
ubwo muzatore neza kandi ndagushimiye cyane mukomere aho ngaho rusizi dusuhurize n'abandi
yego murakoze urakoze cyane tukakire n'undi mukunzi w'ijwi rya amerika justin turi kumwe turi kumwe mwe murahagana he
ni mu bwongereza mu bwongereza mwe mwifashe mute twe turi aho rwose nta kibazo wowe ubwo ndumva wifuzaga hari kubaza umuvugizi wa rpf inkotanyi twari twatumiye ariko turacyamutegereje mu yenda mu kanya turaza kumubona telefoni ye ntabwo irimo gucamo ashobora kuba akiri aho barimo kwamamariza umukandida
ntacyo bitwaye rwose ahubwo rwose biranshimisha ko dushobora kuvugana n'uwo muntu kugira ngo tumenye ibyo bavuga n'ibyo tuzi n'ibyo dutekereza aho bihuriye
ubwo rwose nizere ko tuza kumubona mu kanya hanyuma tukaza kumuha ijambo akabasobanurira ariko ubwo hagati aho ushobora kuba ukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza n'ubwo uri hanze kwamamaza abakandida ufite icyo wabivugaho
ndagifite ni uko nyine hari inkuru zitugeraho zivuga ko hari abantu bamwe uwo mukobwa cyangwa ni umubyeyi bavuga yuko ko yishimiye biri mu kuba hari nk'inkuru mfite y'uko igitaramo igihe byabaga kuri tariki ya cumi n'umunani y'uku kwezi hari umugabo witwa nsabimana reveriye ucuruza ibiribwa yari yafunze iduka ariko afata icyemezo cy'uko atari bujye kuri sitade iriya y'igitarama basigaye bahita ngira ngo
muhanga muhanga seza ubwo noneho yari yifungiranye ngo sinzi ukuntu abantu bari muri muri sitade babonye umwotsi ucumba iwe bahera ko baramanuka bajya iwe muzamu batinda kufungura basimbutse urugo bamusangamo baramujyana n'umugore n'umwana umwe mukuru bamujyana kuri sitasiyo kuri burigade ya polise ariko nyuma yaho umudamu we n'umwana n'umuzamu barabaretse barataha kuko abana bari bafashwe n'abaturanyi ubwo umugabo asigaraho n'umukobwa we mukuru witwa iradukunda fabiola amakuru dufite ni uko noneho bamukuye kuri burigade bamujyanye kuri santire do taranzitandi senta ya muhango muhanga ubwo rero aho ngaho nyine uzi ko izo za santire do taranziti arizo bashyiramo inzererezi abajura ntuza batoya n'indayi n'iki ubwo urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane ubwo bigatuma nyine iyo bavuga ngo twaragiye twishimye cyane rimwe nawe wibaza koko niba ari ari ukwishima ikindi naho wavuga ntuza muri rusizi aho ngaho niba wibuka neza muri mutarama hari abayobozi b'utugari makumyabiri na batanu beguye ku mirimo yabo kandi tukaba twaramenye yuko abantu bakabavuga yuko ko kwegura kwako atari uko babaye babashyizeho igitugu kugira ngo begure kubera ko batakurikizaga amatwara y'uko ishyaka ribishaka ikindi numva nijye twigeze kumva ubushize kw'abana muri za rusizi aho ngaho kw'abana aho kugira ngo bajye ku ishuri ngo bajya gushaka kwirukana inyoni mu mirima y'imiceri kugira ngo ubone icyo kurya ubwo rero nyine nkaba ntangazwa n'uko uwo mutegarugori arimo kuvuga ko ibintu bimeze neza ko bishyushye ko birenze ubukwe aricyo kintu kintangaza nyine muri ibyo ngibyo byo mu rwanda niba ari ikinamico kuko niba ari byo bivuga babishaka cyangwa niba atari byo birantangaza cyane
yego ubwo nihaba hari undi muntu utwumva uri rusizi nawe yatubwira aya makuru mwumvise niba yaba ariyo koko ubwo turaza kubaza n'umuvugizi wa rpf igihe ari bubonekere nawe atubwire uko icyo kibazo akizi n'uko cyaba cyifashe
cyane cyane cy'uwo muntu uri mu gitarama nyine witwa nsabimana bafashe iwe kandi mu kubera yuko ataje kogeza umukandida wa fpr aho buri muntu wese agomba kuba ari umuyobozi cyangwa agomba kuba ari umuyoboke wayo
urashaka kuvuga ko uyu nsabimana reveriye na iradukunda fabiola umukobwa we baba bari muri santire ya muhanga ariho bafungiye kubera ko batagiye mu bikorwa byo kwiyamamaza by'ishyaka fpr ni uko amakuru atugeraho ni uko atubwira kuko ubu bamufashe nyine kubera ko atari yaje ngo mu kwigaragaza mu gukoma mu mashyi ubwo abari muhanga nabo batubwira waba hari icyo abizi waba hari ubwo yatubwira utwumva yatubwira rwose byadufasha kuko iyo ni inkuru urumva irababaje umwana w'umukobwa kugira ngo umujyane muri abo bantu b'amabandi abantu bamwe urumujyi uzi ko ariho bajyana muri za santire de taranziti bakaba rwose tumutabariza kugira ngo niba ntibahamukure kandi n'ibyo koko arahari hari aranacuruzaga ibyo by'ibiryo ubu ngubu umudamu ari wenyine afite za hari za antoropo zihari kugira ngo abikore wenyine ntabwo ari ikintu cyoroshye
urabihamya ariko nk'umuntu ufite amakuru yizewe ndayafite rwose n'afite yizewe ku bantu yizewe rwose aturuka hafi y'aho y'aho bari niba atari byo kandi batunyomoze nibyo nshaka kugira ngo mwiyo batunyomoze niba atari byo koko nicyo turabizi urakoze urakoze cyane jisite umuntu yakwifuza kumenya amakuru y'impamo ku bantu bari aho ngaho ubwo telefoni irafunguye mwese abifuza kugira icyo batugezaho ku byerekeranye n'amatora cyangwa se kuri iki kibazo cy'uwo muvandimwe muvuga ko yaba afunze nawe umuntu yagira icyo abitubwiraho twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho twifuje kuvugana n'uwo muvugizi w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi mu rwanda kugira ngo batubwireho ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida wabo bigeze cyane cyane ku bari hanze batabona uko ibikorwa birimo kugenda cyangwa se bashaka kumenya amatwara n'ibyo ishyaka fpr inkotanyi riteganya kongera mu byo ryakoze muri iyi myaka irenga makumyabiri n'itatu ishize dusubire ku murongo wa telefone twakire julius julius uranyumva
ndabumva neza urahagana he
ndi i kigali hano mu rwanda aho bita kimisagara ku kimisagara mwifashe mute
aho nta kibazo buhoro buhoro
yego aho ngaho ku kimisagara mumeze gute se mu byerekeranye no kwamamaza abakandida
abafite igihe cyabo cyangwa se bumva babibashije barabikora ariko nkeka ko byasangiye ari ibintu ubona mbese bitagize cyane umuntu ajya yashaka ariko buno bisigaye ari agahato sinzi ariko birakorwa nta kibazo
ye ubwo ndumva urimo guhuza na ndumva ari justin wari ubajije ikibazo cy'abantu bajya mu bikorwa byo kwamamaza cyangwa se gutega amatwi abakandida yibazaga nawe niba ari agahato cyangwa se niba abantu bajyayo ku bushake wowe nawe uko ubibona ubona harimo agahato aho ngaho ku kimisagara
agahato ko karahari kubera ko uko bimeze ngewe mbibona noneho ntabwo bisigaye ari ibintu byoroshye mu rwanda ubundi bavuga ko nta bintu by'imyigaragambyo bihaba n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo ariko iyo urebye ugasanga nko mu mihanda imodoka barahaga barazihagaritse abantu bafite ibyapa batonze imirongo barimo baragenda mu mihanda nta wundi muntu ugomba watambuka ngo abe yaca aho hantu barimo bagenda ngo bari kwamamaza umukuru w'igihugu urumva bamwe bamwe baba bafite inyungu barunguka ariko hari n'abandi bahomba nk'umuntu se muri iki gihugu harimo ikibazo cy'inzara kenshi bamwe ntabwo babizi uko babayeho
nta bandi uravuga kwamamaza umukuru w'igihugu none se abandi bakandida nta burenganzira bafite bwo kujya aho ngaho ndumva atari imyigaragambyo ni uburyo bwo kugaragaza ko bashyigikiye umukandida abandi bo ntabwo bafite uburenganzira bwo kujya mu mihanda ngo babe bafite izo pankari turimo uvuga cyangwa se n'ahandi icyangombwa ni uko batahungabanya umutekano nta burenganzira bafite
rero uretse no kuvuga ngo wenda ngo abandi ngo bafite uburenganzira
waguma ahantu hamwe telefoni yawe ubanza urimo ugendagenda irimo iracika
ubundi umukandida wundi ushobora kuba ntabwo wenda ngo cyangwa se ngo ndamuzi aho ugiye aho ugenda mbese wumva muri makeya buri wese n'uwumva hari n'abantu bagenda mu midugudu y'ikibaza ugomba gutora kanaka yakugejeje kuri ibi ugukibuno mbese nta mba mbona muri makeya hari abandi bashinzwe hari banahembwa na leta ngira ngo baba baba bashinzwe kuza mu midugudu babwira we runaka inkoko niyo ngoma umubyeyi wacu yatugejeje kuri ibi uzatore gutya na gutya mbese ubona ari ibintu barimo bigisha abantu ibyo bintu bigakorwa ibyo bintu bigakorwa uko bwije n'uko bukeye mbese ubu ngubu sinzi ukuntu nabivuga ariko uba ubona ari ibintu bifite isura yabyo byihariye wenda kereka nkaho nigeze kumva niba byarabayeho kuko ntabwo mbizi ntanazima kuko byarabayeho aho numvishije ngo umuyobozi abayobozi babiri bo mu karere ko ka za musanze ruguru mu majyaruguru wenda bakurikiranwaho kuba barabujije abandi bakandida kwiyamamaza bababuze uburenganzira bwabo icyo wenda ni ikintu numvishije nanabibone kuri interineti numva birashimishije rero kuko byarabayeho ariko mu buzima busanzwe bundi uba ubona abantu ba rubanda rugufi n'iki leta ikoresha ba bantu bafite ijambo bafite n'umwanya mu kazi bakabangamira abaturage bato bato bagiye basanzwe guhera kuri ba mudugudu aba bitwa ngo ni inkera gutabara bamujya mwumva n'iki bizana n'abandi bantu barabizi cyane bari mu gihugu ni uko wenda harimo abatagira uwo mwanya wo kuba babivuga nko ku maradiyo ariko bitari uwo muvandimwe rero uri mu bwongereza wari urimo avuga ati gusa na gutya abasobanura ahantu abantu bagenda babangamirwa nicyo nanjye ndi mu gihugu kandi ndi umunyarwanda ndi umwana yaba no muri ibyo bihugu byo hanze nakibayemo uko amatora agenda ndatuzi ariko turabangamirwa
ndagushimiye cyane kuri iki yose kuri iki gitekerezo cyawe mukomere rero
aba namwe murakoze kandi imana ikibaho umugisha kuba umuntu abasha kuvuga ikimubangamira wenda naho bitakosoga ariko umuntu ashyira agahinda aba afite ku mutima murakoze urakoze cyane ni uburenganzira bwa buri wese niyo mpamvu duha ijambo umukunzi wese wifuza kuvuga kuri radiyo ijwi rya amerika atanga igitekerezo cye twungurana ibitekerezo nyine birumvikana tujye none dukomereze mu rwanda turi kumwe na mugenzi wacu asumuta kaboyi arimo gukurikirana ibikorwa byo kwamamaza abakandida asumuta kaboyi ari i kabuga asumuta ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryiyamamarije aho ngaho i kabuga byifashe gute
urakoze eugenia umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza byari biteganyije ko aza hano ikabuga mu masaa munani za kumanywa ariko kugeza aka kanya ntabwo umukandida araza izo ndirimbo mwumva izo ngoma mwumva ni iz'abarwanashyaka be bamwamamaza gusa baravuga ko mu gihe kitarambiranye ashobora kugera aha ngaha
none ni ukuvuga ko kuhera mu gitondo ntabwo yagiye kwiyamamariza ahandi hantu aho ngaho naho yaraje nyuma ya saa sita cyangwa
kuva mu gitondo byari biri kuri gahunda ko agomba kuza hano saa munani nta handi hantu mbere ya saa sita yiyamamarije ubundi twavuganye nimugoroba ambwira ko ubundi byari biteganijwe ko ajya muri burera ariko burera basanga umukandida wa efuperi inkotanyi nawe niho yagombaga kujya hanyuma arabihindura aza hano ikabuga ku buryo ashobora kuzajya burera ejo
none abo bantu barimo kumwamamaza bafite uburenganzira bari n'amapankarite baragenda hari uwatubwiraga ko wari utubwiye mu kanya ko imihanda hari aho igira ityo igafungwa bamamaza umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi aho ngaho ubwisanzure burangana iki
ubwisanzure ntabwo ngo burahari abamwamamaza bafite amapankarite ariko aho ngaho nyine bari mu mujyi wa kabuga ntaho bari nanavuga ko no kumenya ngo aho bari ugeze i kabuga bigoranye bisaba ko wahamagara kuko nta bindi birango biri mu mihanda byerekana ko hari ahantu umukandida agiye kwiyamamariza ubwo rero usibye kuba ari hano mu mujyi wa kabuga hakaba hari ibyo birango bibafite n'aba bantu bamwamamaza bashyizemo imiziki barimo kubyina n'abandi baturage bari mu mabutike yabo bari hakurya y'imihanda barimo kureba ni uko nguko navuga ngo bimeze kugeza aka kanya
uwo mwuka uhari umeze ute abantu ubona baje kumwamamaza barimo urubyiruko barimo abagore abagabo abantu bakuze abakiri bato byifashe gutura abo ubona aho ngaho
abamamaza frank habineza ndetse bagendana ni abantu biganjemo urubyiruko cyane harimo abakobwa cyangwa se n'abagore bakiri batoya n'abasore hari abantu bake cyane nibo bagaragara ko bakuze ntabwo navuga ko barenze icumi ku bantu bakuze abenshi biganje mu rubyiruko ni nayo mpamvu baba banavuga no mu ndirimbo zabo ngo ni umukandida w'inshuti y'urubyiruko
urakoze asumuta kaboyi ubwo mu kanya uwo mukandida namara kuhagera uraza kutubwira uko biriwe byifashe reka noneho tuvugane na mugenzi wacu eric bagira ubusa nawe wakurikiye iby'i musanze kwa philippe mpayimana uwo mukandida wigenga eric uranyumva
ndakumva neza izeni wiriwe neza wiriwe urakomeye kwiyamamaza kwa mpayimana se byagenze gute
kwiyamamaza kwa mpayimana byabereye i musanze mu mirenge ibiri umurenge wa muhoza uri mu mujyi wa musanze byibura nka saa tatu yaratangiye igikorwa cyo kwiyamamaza yageze wenda kuri site ntabwo yamara iminota mirongo itatu yiyamamaza aravuga wenda nk'iyo minota cyangwa se nka makumyabiri n'itanu yarangiza agafungura ijambo ku baturage yaba ari inyunganizi yaba se ari ibibazo uko niko bigenda rero urebye rero ubwitabire bw'uno munsi mu karere ka musanze uko yagiye abyakira urabona ko bagenda barushaho kwiyongera ariko nanone haracyari ikibazo cyo kuvuga ngo haritabirira bande ni abana cyane kuruta ubona ko batarageza imyaka yo gutora cyangwa se batarageza bataragera ku bukure ku buryo ngo yatora uretse ko wenda mu buryo akoresha aravuga ati namwe mugende bana mwabyumvise mugende mubwire ababyeyi banyu ko hari umukandida mpayimana filipo ufite impinduramatwara ni ukuvuga ngo rero nk'uko rero yarasanzwe abigenza aha abaturage ijambo bakamubazira umunsi nkurikije mu yindi minsi ko twagiye tubibona habaye ikinyuranyo abaturage bagerageje kwifata bishoboka ni nabyo byabaye haruguru mu kinigi naho yagiyeyo nabwo baje baritabira barumva kwa kundi wenda hagaragara abaturage bavuga ngo wenda umukandida nakaboye ibyo ngibyo ntibabikozwa bamureberaga gusa bakamwumva nyuma rero naje kuganira nabo ndababaza mubyumvise mute barambwira bati icyangombwa ni uko twebwe mu magambo yabo ntabwo mbavugira nubwo ntabisubiramo neza amatora twebwe ku bwacu yararangiye
nibyo wise kwifata rero kuba utabonaga ko bishimye ngo bagaragaze icyabazinduye ko bishimiye amatora
uko kwifata wabirebera ku kuvuga ngo n'ubundi uko bansubije bambwiye ngo ntacyo tumubaza kubera ko n'ubundi twebwe umukandida turamuzi amatora twarayarangije twarangije kumutora nkababaza mwayarangije mute kandi ntitari tutaragera ngo yaba icyangombwa tuzi icyo tuzakora ibyo ngibyo ngo arimo ngo arabasezeranya imigabo n'imigambi undi mukandida yarangije we kurangiza yarangije gushyira mu bikorwa niba ariko nabivuga we nta kindi we ntacyo bamwitezeho muri make
muri make ni icyo ngicyo mu yandi magambo nyuma rero twaje kugirana na filipo mpayimana ikiganiro kigufi tumubaza harabo iminsi yo kwiyamamaza irabarirwa ku ntoki ubu ngubu urabibona ute aravuga ni ibintu ubona ko bigenda bitera imbere wenda arabirebera mu bwitabire bw'abaturage ko yagiye atangira nibutse ko yatangiriye mu karere ka bugesera burabyibuka ahagera hakaba igikorwa cyo kubanza gushaka abantu kugira ngo baze bitabirire mitingi ubu rero hari wenda indangururamajwi igenda ibwira abaturage muze mwumve mpayimana igihe mbere ari umuturage wagendaga bivuga ku munwa ariko ni ukuba tubyiteze tugategereza umunsi w'amatora niba ariko wabivuga gusa mu ijambo rimwe twamubajije tuti muri afurika tumenyereye ko umunsi w'amatora ugera bagatora ariko ibivuye mu matora bigakunda gushidikanywaho n'abakandida wowe bizagenda bite nibiba bizagenda bite yadusubije ngo mu magambo ye nawe yavuze ati atirengagije yuko hari abagenda ngo bacikwa bakamubwira ngo mu myaka yashize mu matora yagiye ashyira ubwo nakwibutsa nka bibiri na gatatu na bibiri na cumi ngo bagiye bakoreshwa mu kwiba amajwi abo nibo babimubwira akavuga ngo rero yizeye ko uko kwiyamamaza biri kugenda biba mu mucyo ari nako amatora azagenda ibihabanye n'ibyo ngo azaritera utwatsi ko ntawe uziba amajwi ndagushimiye cyane eric bagira ubusa kuri iki kiganiro tugiranye ubwo mu kanya turaza kumva inkuru irambuye ubuza kutugezaho urakoze cyane
nanjye ndagushimiye jeni ye twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamundungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga aho uyu munsi twari twatumiye uwo muvugizi w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi mu rwanda kugira ngo tuvugane ku byerekeranye n'aho amatora kwiyamamariza itora rya perezida rigeze ariko telefoni ye kugeza ubu ngubu ntabwo irimo gucamo dukomeje no kuganira n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika twakire noneho diyodone diyodone uranyumva
ndahubwa yewe urahagana he
iyi mu ntara y'uburasirazuba mu burasirazuba mwiriwe mute
twiriwe neza nuko nuko hari abakandida baje kwiyamamaza aho ngaho
aya nabo twabonye Mhm. ariko mm, baraje hari ibikorwa mwakurikiye byo kwiyamamaza
Eh, Mhm. byagenze gute
cyagenze neza vema ni- nibyo no kwishimira cyane Mhm.
turabyishimira rwose ahubwo twasaba ko byabandanya bikomera neza no mu zindi ntara Mhm. hanyuma ubwo abakandida bose barahageze hasigaye iminsi ibiri gusa
Eh, bose cyangwa hari bose abo barahari.
mutegereje ejo hari abo mutegereje ejo
oya nta- ntabwo tubategereje nibaza byaba byaba bararangije kuza bararangije Ye, ubu rero murimo murategura aho bazatorera
Eh, Mhm. harimo abavuga ko bamaze gutegura uburyo- u- ubukwe ko ari ubukwe urebye cyangwa se ngo hari n'aba- hari n'abavuga ko hari- birenze ubukwe mwebwe aho ngaho mu burasirazuba bifashe- bimeze gute
hano hagiye mbona umengo bisa nyine n'ibyarangiye kuko abaturage tura- twaramaze ku- kuronka inyigisho zihagije tura- fata- turatora ibyiyumviro byaba- by'um- by'umukandida umwe umwe wese turatunga imigabo n'imigambi ye afitiye abaturage Mhm. Eh, ye, wowe a- ariko mm, niba ntibeshye ndumva uko uvuga uri uri umurundi
Eh, Eh, nta- wowe nta buren- ntabwo uzatora
oya Mhm. Eh. sawa urakoze urakoze cyane diodone twakire na Nawe mura- eh, twakire na silvestre silvestre urahagana he genda kumva ni ku murongo urahagana he ibugande kampala uri ya Kam- mahasenti uri kampala uganda ibugande kampala ya mahasenti Mm, mhm. ye niho ndi Mhm. uwakurikiye si ibikorwa byo kwamamaza abakandida mu rwanda ni icyo wabivugaho
emwe nabikurikiranye kuva bigitangura emwe ndabizi neza rwose si- sinangwa kumviriza radiyo amerika Mm. none Ububanyi urabivugaho bayo iki cyane rwose Mhm. ye urabivugaho iki rero ibyo bikorwa turakumva turakumva
Eh, eh, twebwe rero icyo mbona ku matora yo mu rwanda Mm.
icyumviro cyanjye ku matora yo mu rwanda halo ye turakumva komeza
Eh, icyo mbona ku matora yo mu rwanda jewe mbona yuko eh, demokarasi ikintu gikomeye cyane kugira ngo umenye demokarasi demokarasi ni ukubona abantu bisanzura bagakora uko bashaka mu myidagaduro eh, bikerekana yuko bari mu gihugu cyabo kavukire Eh, hariho ibihugu bikunda kutwereka akarorero Eh, nka amerika yaratweretse akarorero mu matora ya perezida hari ingene byagenze nta kuntu batakora ariko kugera ubu niwe perezida w'igihugu cya amerika Eh, hari n'ahandi byabaye nk'aha mu bugande jewe amatora yabaye ariho ndi eh, bariko baratora museveni ama rero harabaye ingorane nyinshi jewe niho nari ndi Eh, bamwe bakamamaza museveni abandi bakamamaza bese ama arati museveni yari bariko barisanzura uko bashaka ata n'umwe ya- yemeye atunga urutoki ariko museveni cyamuze ngo atere imbere demokarasi mu perezida rero ashaka gusa akaranga keza mu gihugu ni ukuha ubwisanzure abanyagihugu eh, abitwa abanyarwanda bose akabaha ubwisanzure kuko bibuza kujya imbere hanyuma rero n'abandi bazoza bagaheza bakamenya eh, ingene n'uwa mbere yakora akaba ariko bakora kuko u- uramutse ukoze ubutariko n'ubu uzoza nawe azoza akora ukuntu azoheza ngo akore nk'uko rero icyumviro cyanjye ni icyo
Mhm. ye ndagushimiye cyane Dieu, ah, Si- silvestre i kampala Ute- Eh, niho ndi Eh, uteje rero murya murya wa uyu hategeka imana hategeka imana eric uvuga ati nibyo koko kudutumirira umuvugizi wa fpr kugira ngo tumubaze icyo bateguriye abanyarwanda mu gihe kagame atowe ikibazo rwose tubabarire ni uko umuvugizi wa fpr inkotanyi gasama gerawerarisi atari yabasha kuboneka kuri telefone telefoni ye irasa nkaho ifunze noneho undi watwandikiye kuri facebook ni kuwa musabyimana ati genda i kigali mu rwanda rpf inkotanyi ni rimwe mu mashyaka afite inzego intego ndetse n'imigambi ihamye muri afurika y'uburasirazuba ndetse no muri afurika muri rusange ati ibi rero bituma abaturage bumva vuba imigabo n'imigambi yaryo bityo umukandida wayo aba afite amahirwe yo gutsinda amatora twibutse rero haba turi kumwe ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeje kuvuga ku matora itora rya perezida riteganijwe ku itariki ya kane mu rwanda y'uku kwezi gutaha kwa munani n'itariki ya gatatu ku bantu bari bazatora bari hanze dusubire ku murongo wa telefone twakire abandi bakunzi b'ijwi rya amerika hakizimana uratwumva urahagana hehe
ndi hano ishangi mu karere ka nyamasheke yeee aho ngaho ishangi mumeze mute
aho ngaho ishangi ndabona ibintu by'amatora birimbanyije nk'uko n'ahandi hose numva bimeze ariko njye bikantangaza cyane iyo mbona abantu benshi babishyuhamo cyane kandi nyir'ubwite uvuga ngo azatorwa avuga ko amatora yarangiye nkabona ahubwo ari nk'ibintu byo gusesagura amafaranga burya nimba nyir'ubwite babona ko ari buzatorwa kandi akaba azi ko yatowe amafaranga aho kugira ngo abe yapfa ubusizi miliyari zigeze kuri hafi kuri zirindwi bakareba ikindi bazifashishamwo abaturage abenshi urebye na hano siba na hano honyine ishangi n'ahandi hose mu gihugu yaba iburasirazuba cyangwa mu majyaruguru bumva bataka inzara benshi banasuhukira mu bihugu byo hino mbona ko ayo mafaranga ari ukuyica yagakwiye kuba yagira ikindi yakora bavuga ngo ni amatora amatora yarangiye ahubwo numva ko ari nko kwimika atari ugutorwa kuko gusa ikibazo uwo muvugizi adahari wenda kugira ngo abe yansubiza wenda impamvu kagame bavuga ko amatora yarangiye ariko bakavuga yuko ahubwo ngo amatora azaba ku itariki enye
amatora niyo tariki nyine iteganyijwe yo gutora
kandi yaba kagame cyangwa n'abandi bamwamamaza bavuga yuko byarangiye ko azaba ari umuhango ni ikibazo ubwo ngubwo umuntu yashoboraga kubaza umuvugizi w'ishyaka riri ku butegetsi nizere ko twumva yenda mu minota mikeya dusigaje yaza kuboneka akaza kuguha igisubizo wowe ubona ko amafaranga akoreshwa mu kwamamaza ari isesagura
ni ugusesagura kuko nabo ubwabo barabyivugira nkumva ubwo bitari bikwiriye kabisa ko mbere y'uko babitegura baba bararebye ikindi bayafashisha mu abanyarwanda bari kwicwa n'inzara hirya no hino mu gihugu
ariko ibikorwa byarabaye aho ngaho byararangiye aho ngaho iwanyu
muri nyamasheke bundi barabyitabiriye ku bwinshi cyane tu
n'abandi bakandida barahageze
n'abandi barahageze abo frank na filipo nawe yarahageze
ese ese nk'ubwo nk'ubwo muravuga muti gusesagura cyangwa iyo bahageze nk'ayo mafaranga akoreshwa iki iyo nk'abantu baje mu bikorwa byo kwiyamamaza
kuko icyo akoreshwa mu gusesagura ubona ko ibyo ngibyo hazima kwasiteri y'imodoka aherekeje umukandida ubuje kandi ayo makwasiteri aba yanyweye esansi kandi aba yatanzwe aba yavuye muri ayo mafaranga hari n'ibindi biba byanaguzwa ibyo bipapuro biba babigarika n'ibindi byinshi kandi biva muri ayo mafaranga n'abakozi bagiye bafata igihe cyo kubarura abo baturage kugira ngo barebe ko ku manite y'itora abo bose barahembwaga
umuntu yajyaga mu giterane bamaze kugaragaza ko afite ikarita yo gutora
ntabwo yajyaga mu giterane yari uko yamaze kugaragaza ikarita yo gutora ahubwo mvuga ko ibyo byabaye mbere icyo gihe kwari ukujya gusanganira uwo mukandida icyo ngicyo mbere kuvuga ko kureba kw'iyo karita kujya kureba kuri lisite abakureberagaho mpamya ko barahembwaga babaga bari mu kazi ariko icyo gihe ibyo bitabaho ntabwo ayo mafaranga ari gusohoka muri ubwo buryo ari gusohoka mu bindi bigakora byagirira abanyarwanda umumaro
ni ukuvuga ko ubwo mwahamaraga nk'igihe kingana iki
ku munsi wo kureba kuri lisite cyangwa ku gihe cyo kwamamaza wenda ndavuga nk'igihe cyo ku- kwiyama- kwamamaza umukandida cyangwa se kujya kumva imigabo n'imigambi byaba- byamaraga nk'igihe kingana iki
kuko yabaga ajya ku masite a- arenze imwe ntabwo yahamaraga amasaha arenze atatu cyangwa ane Mhm.
akajya ahandi Mm.
ariko noneho nta nubwo twajyagayo kuko ariho yaje gusa hari n'ahandi byaberaga hirya mu mirenge ahubwo uko nimba yaje mu karere nk'ahangaha ka nyamasheke Mm.
ntabwo yakazengurukaga kose kandi gafite nk'imirenge cumi n'itandatu Mm.
ariko no mu yindi mirenge usanga biberamo ugasanga abaturage nabo barabwirizwa kujyayo Mhm. ariko uko byisabira Iya, ariko nta n'uwabahatiye nta n'uwahatiye abo baturage kujyayo baribwirizaga bakajyayo
bitewe n'umukandida waje tuvuye nka frank wenda yaraje ariko ntabwo babishyizemo ingufu cyane abayobozi b'ibanze bababwira babwira abaturage ngo bajyeyo ariko umukandida wa fpr aza byaratangajwe bimara iminsi itatu yose bababwira ko bagomba kujyayo uburyo banasanga abana muri no gucuruza ukaba wanabihanirwa bikagaragara yuko urwanya gahunda za leta Mhm. Ye, ndagushimiye cyane iyo numvise ko atari hano honyine byabaye n'i rubavu byarabaye kandi meya numva ari kubikurikiranwaho
ni rubavu byarabaye Nti ni rubavu byarabaye hari uwari utubwiye ko bishobora kuba byaranabaye no muri muhanga
eee niyo na za nyagatare byarabaye kuko nka frank yagiyeyo aho christian yari yapanze kwiyamamarizaho baramwangira ahubwo bamujyana mu irimbi
mu irimbi kugira gute kwamamara bamujyana mu iri- ku irimbi ku irimbi ko ariho agomba kujya kwiyamamariza badakwiye kwiyamamariza ngo aho ngaho ngo ni hafi y'isoko ngo hari abantu benshi ngo ntabakwiye kwiyamamariza aho nkibaza niba Ibyo byarabaye?
isoko ry'i Nyagatare- Eh?
ibyo byarabaye cyangwa nibyo wumvise
byarabaye cyane namwe ubwanyu ndumva mwarabitangaza aho ngaho ku ijwi ry'amerika aho nkibaza niba iryo soko rya nyagatare ryo rinini kurusha hano nyabugogo hahurira abantu bose bo mu gihugu kandi umuntu akaba wenda ye- umwe yakemererwa kwiyamamariza ariko undi ntahiyamamarize Mhm. Ye, ndagushimiye cyane bazanye ari ibintu by'ubusumbane buba burimo ariko ubusumbane ntabwo aba ari bwiza Mhm. Ye, ur- ibyo wenda gafite amagera nagera wenda ya- yabasha kuwusubiza wenda muri makeya nta kibazo murakoze ye, urakoze cyane hakizimana reka twakire na olivier olivier uranyumva ndakumva Ye, urahagana he ndi Burens- iburasirazuba burasirazuba mwifashe Eh, mute ndagira yego Ye, mwifashe mute hari undi wari utubusinzira muri mu gace kamwe hari undi diyedone twari tumaze kuvugana nawe uri mu burasirazuba
Eh, Eh, ndagira ngo ngire icyo mvuga kuri ibyerekeranye n'iby'amatora mm,
ibi by'amatora uko nkatwe tuba tubireba mhm.
tubona nko ari nk'aho ari nk'inamico
kubera iki urabisobanura iyo gute
impamvu mvuga ko ari nk'inamico Mm, bariya bagabo bandi biyamamaza barimo frank habineza na nahimana nde nani uriya munya uriya wigenga mpayimana mpayimana philippe mpayimana philippe Mm, ahantu bajya kwiyamamaza bababuza gutambuka ku- n'aba- bakabuza abaturage kujya kumva n'intuza yabo ninde ubabuza
abayobozi nkaba mvuga nti se abo bantu ko bababuza Kandi- kugira ngo baje kuri niko se olivier olivier ko hari umunyamakuru wacu uri i kabuga aho uriya wa green party u- u- w'ishyaka riharanira demokarasi ajya kwiyamamariza ko nu- niwe utarahagera naho abaturage bo nta kibazo nta muntu wigeze abakumira urabishingira ku ndabyumva iki ubwo biterwa n'ahariho hariho wenda bigaterwa n'amaso wenda ahantu muba mu- muba muri- muba muri baba bazi ko muri buhagere mwewe Mm, ariko icyo nzi cyo jyewe none se baraba bamu- bamuze babuze kubura- kubuza abaturage ko bataja kumva imigabo n'imigambi yabo mm, urumva ko kiriya gihe tuzajya gutora eh, bazaba bazaba bahari
eh, igihe bande cyo kujya mu bwiherero Ab- abo ugera babuza mu abantu se?
bwiherero bakakubuza gutora Mm.
ubu se sinabibonye muri ibihumbi bibiri na gatatu wabonye ibiki
mu byerekeranye n'uko amatora yabaga arizo twajaga gutora wagira bakagufata urutoki bati "Ste- tora ahangaha barabona ko biriya byo bizavaho
Mhm. uratekereza ko bishobora kuzaba kimwe se Nu- nu- bitaba kimwe se n'ubundi mubabuza gutambuka ku- ubu urabona iyo efuperi buje kwiyamamaza batangira kubyutsa abantu saa cyenda Alo?
Mm, turakumva eh, batangira kubyutsa abantu saa cyenda ko Ba- bagomba abo kuja uvuga ni kwitegura bande umukandida.
abo ni bande babyutsa abantu saa cyenda abayobozi b'inzego z'ibanze Mhm.
Eh,
kugira ngo ubwo rero mubyuke nkaba mbona- Hmm?
kugira ngo mujye gutora cyangwa mujye kugira kumva ngo mujye umukandida kuja kwiyamamaza Mm.
Kuja- eh, baraza nko kwamamaza nk'umukandida araza nk'inahangaha urabona nk'ibyo uwo mugabo avuze hariya rw'imiyaga uriya frank habineza yageze mu nzira baramutangira yiroha intuzi z'ikibungo aho yagakomeje ariyamamariza Eh, nk'uwo mugabo si- numva nawe numva bikubwiyeho simuzi ariko nanjye nabibonyeho Mhm.
Eh, ubwo rero no gutora Mhm.
batangira kubyutsa abantu kuva saa sita z'ijoro bati mujye gutora
Mhm.
sinzi uburyo rero abo bagabo abantu bizeye bazajya bajya gutora ku buryo bazajya bamera- babarebera ko baba- babatoye
Mhm.
rero Ye, turakumva none iyo umuntu akubwi- arakubwira iyo umuntu akubwira ngo shyira igikumwe hariya niho ugishyira utacyashyize se ukagishyira ahandi
ukarara he
ndabizi warara he Hmm? umunyamakuru wacu rwose barakubwira ngo igishure se cyo kirimo ntiwabona n'uko ugishyira ahandi
umuntu agu- aba aguhagaze hejuru
aba aguhagaze hejuru kandi nkaba nizeye ko nta bantu bafite bazabarebera muri ibyo byumba by'amatora barabikubwira ngo ubu uragenda ngo ba- ngo uzatora aho ushaka ariko siko biba
Mhm. nta bantu baba bahagarariye andi mashyaka baba bahari ku byumba by'amatora Babo- bakora iki se bakora iki yose nkabura frank habineza arabafite bamubujije kuri- kwinjira rw'imiyaga se azaba bafite mu byumba by'amatora cyangwa nahe uriya mugabo ntuza wundi wi- wigenga
Mhm.
Hmm? umunyamakuru wacu ni byinshi si ubwo impamvu bavuga ngo aho hantu ni uko bazi ko hagiyeho umunyamakuru w'ijwi ry'amerika
Mhm. Ye, twari ni twari- nk'inyamico ni nk'inyamico umunyamakuru wacu twari twifuje rwose kuvugana n'umunyamabanga mukuru wa fpr inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi ah, ni wo wari kuduha umucyo kuri ibi byose murimo muvuga
ndabizi muri ibihumbi bibiri na gatatu twagiye gutora tumaze gutora kuva mu gitondo kare twatangiye gutora saa baduha- bagu- batangiye guhagurutsa ubundi saa munani
urugo ku rundi se Ngo abambere- Hmm?
ni urugo ku rundi
buri rwo ku rundi haba hariho abashaga bari kubagenda bababyutsa mu byuka muje gutora Mhm.
cyangwa bakaza kubaka amarangamuntu
Zika- bakazijyana se cyangwa bakazigutwaza bakazijyanaho bakaja kubyikorera bati muzane amarangamuntu mwewe mwigire mu mirimo yanyu ubwo se ibyo birashoboka koko Inka- inka nzabona mvuga usaba umunyamakuru nkugire nde noneho rero kiriya gihe rero baratoye kubera impapuro ni kuvuga ngo niba bari butoreshe
Iyi radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinya no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga aho twari twifuje kuganira n'umuvugizi wa- w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi bwana gasamagera werarisi yari yatwemereye ikiganiro ariko ndakeka imirimo yo kwi- kwamamaza umukandida ishobora kuba yamubanye myinshi ahari ntaboneke ubwo naboneka tuzaganira ikindi gihe kuko numvise ibyo abantu badasobanukiwe cyangwa se bifuza kumubaza byari byinshi cyane nkaba mbashimiye mwese abagize uruhare muri iki kiganiro abaduhamagaye baduhaye ibitekerezo byabo ndetse n'ibibazo mwifuza kubaza ubwo twizere ko tuzabibonera igisubizo muri iyi minsi isigaye yo kwiyamamaza kw'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u rwanda mbashimiye rero mwese kuba mwateze amatwi nkabashimira n'abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma ah, ari bo suremani taraware inosa kimenyi na saida amudoni Ah, kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mwese mwese mugire ibihe byiza
yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu